urumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mwiriwe neza muri kumwe na thomas kamirindi mu rwanda mudukurikire kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi mutwumvira kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri amakuru y'u burundi urukiko rurengera iremezo ry'itegeko nshinga rwemeje ko evariste ndayishimiye agomba kurahizwa vuba qu'il faut procéder le plus tôt possible à la prestation de serment du président élu en la personne de M. Evariste Ndayishimiye.
charles ndagijimana ni perezida w'urukiko rw'uburundi rushinzwe kurengera iremezo ry'itegeko nshinga naho mu rwanda madini arasaba gufungurirwa kiliziya n'insengero ni mu kanya mu makuru twabateguriye kandi tubagezaho jye na bagenzi banjye bose dukorana i washington dc buri wese ari we mu rugo iwe mu rwego rwo kwirinda virusi ya korona mbahaye ikaze amakuru yo hirya no hino ku isi urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ruhoraho cpi mu magambo ahinnye y'igifaransa ruramagana ibihano leta zunze ubumwe za amerika yafatiye abakozi barwo bakora anketi ku byaha by'intambara muri afghanistan mu itangazo yashyize ahagaragara perezida w'inama rusange y'ibihugu bigize cpi umucamanza ogon kon avuga ko ibyemezo bya leta zunze ubumwe za amerika bibangamiye ubushake bwo kurwanya umuco wo kudahana no kuryoza ibyaha byabo abakora amahano ndengakamere arakomeza ati ibyemezo bya amerika biri mu rwego rw'ibindi bikorwa byinshi byayo byo kwibasira cpi ntibishobora kwihanganirwa kuko bikoma mu nkokora imirimo y'urukiko n'ihame ryo kugendera ku mategeko perezida w'inama rusange y'ibihugu bigize cpi avuga ko yatumije inama y'igitaraganya ya biro y'inama rusange mu cyumweru gitaha kugira ngo barebere hamwe igikwiye gukorwa nyuma y'ibihano bya amerika arasaba ibihugu byose biri muri cpi kongera gushimangira ubushake bwo kurengera ubusugire bw'urukiko badaciwe intege n'uwo ari we wese wibasira cpi abakozi bayo abayobozi bayo n'imiryango yabo umuryango w'abibumbye ishami ryawo rishinzwe uburenganzira bwa muntu nawo uravuga ko ubwigenge bwa cpi n'uburenganzira bwayo bwo gukora nta wivangiye ku buryo ubwo ari bwo bwose bigomba kubahirizwa abahohotewe n'ibyaha ndengakamere bafite uburenganzira ku butabera no kumenya ukuri Josep Borrell umuyobozi w'urwego rushinzwe ububanyi n'amahanga rw'umuryango w'ibihugu by'uburayi byunze ubumwe nawe yatangaje ko ibyemezo bya leta zunze ubumwe za amerika bihangayikishije cyane yavuze ko uburayi bushyigikiye cpi umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu human rights watch watangaje ngo iki gitero cya amerika kuri cpi kigamije kwima ubutabera abahohotewe bikabije muri afghanistani muri isirayeli no muri palestina ibihugu bishyigikiye ubutabera mpuzamahanga byari bikwiye kubyamagana ku mugaragaro cpi idafite aho ihuriye n'umuryango w'abibumbye igizwe n'ibihugu ijana na makumyabiri birimo na afghanistani ariko leta zunze ubumwe za amerika yo ntirimo umushinjacyaha mukuru wa cpi fatou bensuda ashaka gukora nketi ku byaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyoko muntu bishobora kuba byarakozwe muri afghanistan kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu kugera mu bihumbi bibiri na cumi na kane izo nketi zireba n'abasirikare ba amerika barwanye muri afghanistan n'abakozi ba cia ikigo cya amerika gishinzwe ubutasi mu mahanga mu bihano leta zunze ubumwe za amerika yafatiye abakozi ba cpi bafite uruhare muri izo nketi harimo gufatira imitungo yabo bashobora kuba bafite muri leta zunze ubumwe za amerika no kubima uruhushya bita viza rwo kwinjira ku butaka bwa leta zunze ubumwe za amerika radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kuri interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com no kuri youtube na facebook voa radiyo yacu amakuru y'ibiyaga bigari mu burundi urukiko rurengera iremezo ry'itegeko nshinga rwategetse ko evariste ndayishimiye uherutse gutorerwa kuyobora igihugu yimikwa mu mirimo ye bidatinze batarinze gutegereza ukwezi kwa munani ni inkuru ya Pierre Claver niyo nkuru sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro ry'u Burundi yemeje icese mu ngingo yayo ko ikibanza c'umukuru w'igihugu kigaragara icigena uwatowe mu matora aheruka Evariste Ndayishimiye ko ari wasubirira perezida Petero Nkurunziza aherutse kwitaba Imana Charles Ndagijimana atwara iyo sentare niwe yasomye iyo ngingo La Cour décide que le poste de président de la République du Burundi est vacant
ati sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro iremeje ko intebe y'umukuru w'igihugu atawiyicaye ko kwikiringo mfata kibanza kidakenewe ko habwirizwa kwihutishwa irahira ry'umukuru w'igihugu aheruka gutorwa muri ico kibanza Evariste Ndayishimiye mu kurindira ko izindi nzego zatowe zitangura amabanga izari zihari zizoba zirabandanya amabanga yazo reste en fonction jusqu'à l'installation effective de nouvelles institutions élues iyo sentare yari yituwe na leta kuri uyu wa kane igiwe imbere n'ivyegera vy'umukuru w'igihugu bibiri hamwe n'abashikiranganji bose kugira ngo ifate ingingo yo gusubiriza petero nkuru nziza sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro ivuga ko bitayoroheye kuko ingingo y'ijana na mirongo ibiri na rimwe y'ibwirizwa shingiro rihari itegekanya ko gusubirira umukuru w'igihugu aba umukuru w'inama nshingamateka pascal nyabenda muri iki gihe yamariyo sentare yemeza ko uwo yohagiye kugira ngo ategure amatora ariko kubera ayo matora yamaze kuba ivuga ko uwatowe ahubwo abwirizwa kurahira vuba considéra que l'intérim prévu par le constituant a pour objet la préparation des élections ati twihweje ko umukuru w'igihugu ufata kibanza yoba afise amabanga yo gutegura amatora y'umukuru w'igihugu mushasha mu kiringo c'amezi atatu kuwojaho atoba agiye kurangiza ikiringo uwitavye imana atashoboye guheza twihweje kandi ko urupfu giturumuka rwa petero nkuru nziza rwashitse mu gihe amatora yaheruka kuba evariste ndayishimiye agatorerwa ico kibanza hakaba hari hasigaye ko arahira ibi bikaba byari byaramaze kwemezwa mbere na sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro sentare ibonye ko amatora ubu atakiri ngombwa ko rero icyo leta mfata kibanza yokoze cyamaze guhera icyo sentare ibonye ko cyihutirwa ni ukurahiza uwo yatowe qu'il faut par conséquent passer à la prestation de serment du nouveau président élu evariste ndayishimiye asanzwe atwara umugambwe uri ku butegetsi cndfdd yoraye itariki mirongo ibiri z'ukwezi k'umunani kuko niho ikiringo c'uwasandavye nkuru nziza corangiye umwe mu banyamategeko atawuyegamiye yabwiye ijwi ry'amerika ko mu minsi iri imbere bizoca bisaba ko ibwirizwa nshingiro rihinyanyurwa kugira ngo biboneke ko evariste ndayishimiye atanguye amabanga imbere y'uko ikiringo ca mbere gihera ko no mu kurangiza manda yiwe ya mbere bizogenda gutyo izorangira mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'indwi ibyabaye mu burundi ko umukuru w'igihugu apfa uzomusubirira yaratowe ntaco ibwirizwa nshingiro ryabivugako uwo munyamategeko avuga ko n'ico kibwirizwa kuzocigwamwo muri kazoza gushika ubu ntawe uramenya itariki evariste ndayishimiye azorahirira ko gusa sentare ivuga ko habwirizwa kuba vuba pierre clave niyo nkuru kigali ku bw'ijwi ry'amerika
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kubatwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
tuve mu burundi tujye mu rwanda aho ihuriro ry'amatorero na kiliziya gatulika basaba leta kubafungurira kiliziya n'insengero nabo bagashyiraho ingamba zibafasha kwirinda virusi ya korona asumuta kaboyi yaduteguriye inkuru mu mpera z'ukwezi kwa gatanu nibwo abagize iri huriro bandikiye minisitiri w'intebe bamusaba ko amateraniro yo gusenga n'ibindi bikorwa byose bishingiye ku myemerere byakomorerwa bikongera gukora hubahirizwa amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya covid cumi n'icyenda nyuma y'iki cyifuzo leta yasabye aya madini n'amatorero kugaragaza ingamba bafite zo guhangana n'icyorezo cya covid cumi n'icyenda mu gihe byaba ngombwa ko ayo mahuriro yakongera gukora iri huriro ryagaragarije leta urutonde rurerure rw'ibyo rwi biyemeje gukora no kubahiriza kugira ngo babashe kongera gukomorerwa bagasubira gusenga musengeri mbanda laurent visi perezida w'iri huriro akaba n'umuyobozi w'itorero ry'abangirikani mu rwanda yabibwira dijwi rya amerika izo mizire rero zaganiriweho n'abayobozi b'amatorero bariteguye kuzishyira kuzishyira mu ngiro amatorero menshi ariteguye ngira ngo warabibonye ko igihugu cyagiye kidohora kikarekura abamotari kikarekura abantu tukava muri guma mu rugo ni kubera ko bagenda babona uko imibare yifashe ubwo rero nubwo nibabona uko imibare yifashe bakabona n'ubusabe bwacu bazabihuza nibabihuza rero bakatudohorera tugakora kubera yuko ibintu biriho bigenda neza natwe tuzashyiraho ingamba zikomeye guma tutegeranye cyane kudakorana mu ntoki noneho natwe twatangira gusenga kandi tukayikomeza kwirinda nk'uko n'ubundi biri ku rutonde rurerure iri huriro ryagejeje kuri leta y'u rwanda nk'ibyo biyemeje gutunganya mbere yo kongera gusenga hagaragaramo ko hose ku nsengero hateguwe uburyo abazigana bazajya bifashisha bisukura amatorero anyuranye yiyemeje kandi kugura utumashini dupima umuriro kuri buri wese uje gusenga no kwicaza abantu hubahirijwe intera ya metero hagati y'umuntu n'undi kwambara udupfukamunwa kudakoresha ibikoresha abantu babihererekanya nabyo biri muri aya mabwiriza muri aya mabwiriza kandi birabujije kubatiza mu mazi menshi ku basanzwe babikoresha ariko kiliziya gatulika yo yemerewe gukomeza kubatiza gusa yaba ubatizwa cyangwa ubatiza bakambara agapfukamunwa isakaramento ryo gushyingirwa ntirigomba kurenza abantu mirongo itanu kandi abaryitabiriye bakubahiriza ibisabwa mu kwirinda covid cumi n'icyenda usibye ibyo amatorero yemera kirisitu azubahiriza n'abandi bafite ukwemera kunyuranye nk'abayisilamu nabo bavuga ko umwihariko wabo bamaze kuwutegura shehe sureyimani mbarushimana umujyanama wa mufti w'u rwanda n'ibyo yasobanura gusobanurira ijwi rya amerika twarabirangije kuzifata icyo dutegereje gusa ni uko ubuyobozi bwatwemerera noneho tukabishyira mu bikorwa nk'uko twabyiyemeje buri wese twasabye ko aza yitwaje umuswara we muri rwa rwego rw'uko twebwe turimo dusari murabizi ko umuntu yubama hasi arimo gusare ayubama ku mukeka cyangwa ku itapi ibyo rero twasangaga biramutse bibaye ko buri wese atizaniye uwe umwe aho yubamye n'undi akahubama ibyo bishobora kuba byatuma hari uwakanduza undi nanone undi mwihariko mu buryo tudasanzwe dukoreramo ni uwo kutegerana igihe turimo gusari mu gihe ubundi dusanzwe twegerana ku buryo nyine hagati y'umuntu n'ubundi dusigamo metero ibyo bikaba ari ariko noneho ubungubu umurongo wa isilamu wabihisemo kandi bigakorwa gutyo hirya no hino ku isi ku buryo niyo urebye imaka usanga ari uko nguko uyu munsi barimo gusari babigenza nitumara kwemererwa icyo gihe nibwo tuzatangira gushyira mu bikorwa buriya buryo bwo gusari twubahiriza ziriya ngamba nyine aya mabwiriza kandi yibutsa abayoboke b'amatorero anyuranye ko hakwiye gusengerwa ari mu nsengero zisanzwe zizwi kiliziya n'imisigiti y'abayisilamu amasengesho yo mu byumba no ku misozi aracyabujijwe iri huriro rimenyesha abayoboke baryo ko nta materaniro yo mu minsi itazwi yemewe uretse gusa ku cyumweru ku bagikoresha ku wa gatandatu abakoresha isabato b'abadivantisite ndetse n'umunsi wa gatanu ukoreshwa n'abayisilamu abagize ihuriro n'amadini n'amatorero mu rwanda bakavuga ko bujuje ibyo basabwa na leta ubundi bakaba bagiye gutegereza icyo leta izabasubiza kugira ngo bongere gusenga kugeza ubu hirya no hino hakunze kugaragara abantu bafatiwe ku misozi no mu byumba basenga mu buryo bunyuranije n'amategeko leta ikavuga ko abakora ibyo bashobora kwanduzanya icyorezo cya covid cumi n'icyenda abagize ihuriro ry'amatorero n'amadini akorera mu rwanda bakemeza ko leta niramuka ibakomoreye bazasaba abayoboke babo gusengera mu nsengero zizwi gusa kandi no mu minsi yashyizweho asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
turabasuhuje bakunzi banywanye b'ijwi ry'amerika dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru amafoto n'amashusho mubona aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugenda mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogera mwakoresha urubuga rwa facebook voa radiyo yacu cyangwa nomero ya whatsapp ikurikira akamenyetso ko guteranya rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu
muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda urubyiruko rw'abarundi bari mu buhungiro n'abari mu gihugu hagati barabona ko amahoro n'umutekano byagaruka gute mu burundi kugira ngo abari mu buhungiro bashobore gutahuka umwe mu barundi b'impunzi mu nkambi ya nduta muri tanzania na lionel ndayizeye uri mu burundi mu gihugu imbere baganiriye na mugenzi wacu frederic nkundikije nk'abarundi bose turi mu gihugu nta nk'umujene nk'umurundi by'ukuri twese twatunguwe no kumva iyo nkuru yari inkuru ibabaje ni inkuru ibabaje mbere n'ubu ikibabaje tudashobora no gutahura uko amakungu abarundi bose babyumvise natwe twaratangaye kuko ntabwo twari tuteze twumvise uko umukuru w'igihugu arwariye mu bitaro cyangwa arwaye ariko twagiye twumva gusa inkuru bavuga yuko yitabye imana by'ukuri nk'abarundi byarabitangaje n'ubu ntiturabitahura mugabo twarabyakiriye kuko umuntu niko bimeze umuntu arakura akavuka aravuka hama agakura hama agapfa niko bimeze mugabo n'ikintu by'ukuri cyatangaje abarundi bose n'ubu bagitangara najewe jenyene cyarantangaje ku ruhande rw'iwanjye cyarantangaje tudashobora no gutahura mugabo twarabyakiriye none gadionere mwebwe muri bujumbura umutekano wifashe gute muri iki gihe muri rusange by'ukuri ugerageje kumviriza amamediya lokale ugerageje kuraba no ku maradiyo sosiyo cyangwa kumviriza inkuru hirya no hino urabona yuko by'ukuri abanyagihugu mu gihugu cyose baratekanye imirimo irabandanya kuri kwamye leta yaratangaje indwi y'ikiringo cya deye cyaco cya deye indwi yose twese turi mu kigandaro niko mubivuga rero abanyagihugu mu mpande zose batekanye hose n'agacerere umuntu wese agenda ku mirimo yiwe akongera agataha hama ababikecuru nabo bariko bararaba kumena bashobora gusubirizaho inzego ku mukuru w'igihugu kubera yitabye imana ikiringo cyiwe kitari kitari bwarangire curangiye itariki mirongo ibiri z'ukumunani rero ababijejwe n'ibyo barimo kugira bashobore kuraba bashobore gusubiriza urwo rwego rw'umukuru w'igihugu kuko mu gihugu twaraye tubuze ego namwe mushyirahe muri mu gihugu cya tanzania aho muri iyi nkuru y'urupfu rwa perezida pierre nkurunziza mwayakiriye gute ngaho nk'uko bisanzwe iyo umuntu avuye mu muryango abantu barababara natwe nk'abarundi mu gihugu cya tanzania ni ukuri byaratubabaje rwose rero byaradushikiye kuko ntabwo twari twigeze kumva perezida wacu arwara abantu rero turi hanze twaratangaye mbere twabifashe nk'uko umengana ibihuha ariko mu nyuma biza kuba inkuru y'intamo ubu uno munsi turacatangaye turakibaza mbega biza kugenda gute agasubirwa n'andi kuko twumva ko turi n'amashingamateka canke uwatowe nyene twirarongora uburundi umva n'ubu turacatangaye kugeza uno munsi ntituzi ingene bizogenda nk'abarundi turi no muri tanzania turatekanye tumbeye ikizova wabijejwe natwekuneze egome nk'uko mubizi mushantahe uburundi buza bufise umurongozi mushasha umutegetsi mushasha eka perezida aramutswa igihugu mushasha ikintu mubona yokora kuri mwebwe kugira ngo mufate ingingo yo gutahuka haraheze nk'imyaka irenga itanu muri mu gihugu ca tanzania ikintu cokorwa na leta nshasha kugira ngo mubone ko imitima yanyu itekanye mutahuke mu gihugu cabibarutse ni nk'ibi cyambere dusaba umuperezida yoza ku butegetsi icyambere ni uko ubutunganirizo bwaza bugakora bugakora kuri bose icya kabiri nacyo ni uko imbonerakure imbonerakure bajya abahungu b'imbonerakure cyane cyane nibo bagikirize mu burundi urazi no munsi ko uwujejwe umutekano atatamaze imbere y'imbonerakure ibyo bintu bibiri cyane cyane nibyo dusaba mushana lionel ico kibazo ashikirije c'ubutungane eka n'icimbonera mu kiva kwiki ego jewe by'ukuri kuhunga n'ikintu kibabaje cane ni ikintu kiruhije cane twarahunze natwebwe kubona twe turi mu gihugu mugabo si ukuvuga yuko byose byose byera mugabo hariho atayindi ishowa kuvatereka muno mu gihugu mugabo hariho impunzi z'impunzi ndazikirasa mu buryo bubiri hariho impunzi za politike hariho n'izindi mpunzi nyene impunzi nyene harya bavuga ati barateye bararashe cyangwa akarere urimwo karatewe ugahunga izo mpunzi rero ntizisa rero mu bisanzwe cy'uko ndabivuga nuvuga yuko impunzi za politike hari impunzi zagiye zivuga ati zigiye zagirizwa na leta ati ibi n'ibi n'ibi n'ibi n'undi umuntu yagiye ahunga kubera aho yari ari umutekano wiwe u- ubangamiwe ku- ku bantu mu karere aha- ahari rero bino kibaza yuko umwe wese kumpunza umwe wese ashobora kuvuga ati jewe ico nahunze uno munsi aho narindi ndiko ndabaza abo nasizeyo arambwira yuko amasashi ahavugira canke ibica nk'ibica nk'ibiriya byavugira ko byaheze impunzi irashobora gufata ingingo yo gutaha kuko guhunguka n'umuntu ni desiziyo y'umuntu ni desiziyo y'umuntu mugabo apare yaho umaze kubona ufite impunzi nyinshi hanze leta nayo irafata i- i- ikabifata mu ntoki leta igahungura impunzi ifatikanijwe n'amashirahamwe abijejwe rero nk'umunyagihugu je ndi umuntu umunyagihugu mutoya eh, izo mbonerakure by'ukuri avuga ndabona umenga zirahari eh, tubanuka nyene Oh, sinzi sinzi icyo asa- icyo asaba kugira sinzi sinzi icyo yosaba avuga ati nizibyeho cyangwa nizibyeho kuno kunuku mugabo umwe wese icyo yahunze ar- yoraba kwimwerekeye akavuga ati ibyo ikintu by'ukuri ndabona ko umengo abandi baraja ku ishuri abandi baraja ku kazi bagataha I- icyo uwo ari we wese icyo yahunze arashobora kuba mu mutima wiwe akumva yuko atari kwifabiriza arashobora kuvuga ati reka ntahe reka nk'akabaza akabaza abo yasize mu gihugu akabaza mu gihe leta eh, ivuga ati abantu nimuhunguke mugabo aho sinaja kuvugira leta cyane cyangwa sinaja kuvugira impunzi kuko impunzi umwe wese icyo yahunze niwe aba akibona n'umutima wiwe niwe aba yumva yuko uri mu mahoro agaheza agafata ingingo yo gutaha abategetsi umutegetsi yatowe mu kibanza cy'umukuru w'igihugu yatanze ubutumwa bwo guhumuriza abarundi eka aravuga ko azobashyira mu bikorwa eka aravuga no ku byerekeye ubutungane mushirantahe turi kumwe wo muri tanzania ubwo butumwa mwabwakiriye gute bwo uba warabejeje agatima
kutwizeza agatima ni kimwe kubishyira mu ngiro nacyo ni ikindi biza no munsi abantu baracyafungirizwa ubusa ubwize ngo uracavuga urakosoye iyo leta nyene izo leta basende besdede uba ubaye umwansi uwo munsi nyene ukubukira mu nzu ukabona mbonekure gushika uno munsi yazika kwigenzako ukaba ufashwe ukaba ugiye gufungwa hanyuma ubwo butungane burakora uzamenya neza ko niyo yashika ku butegetsi hari icyo azohindura niyo hagira igihindutse twiteguye gutaha atagihindutse naho kubera tuba twakubitwa n'abatanzaniya A- abategetsi barongoye umugambi uriko ubutegetsi sendede fdd bavuga ko ah, imbonerakure canke umwe mu bari muri urwo rwaruka rw'umugambi uriko ubutegetsi mu gihe agize amakosa abihanirwa ku gatwe kiwe ayo makuru ntaba ntabe- nta- ah, ntashobora gutuma mwizera ko ukoze amakosa eka ubutungane buzoba buhari bukubahirizwa mushirantahe turi kumwe wo muri tanzania tubaze ikibazo mumenyesha amakuru umuntu yishwe i nyabihanga abamwitse bamusokoye mu nzu mubaze gutora impunzu bakamenyekana ibyo no munsi ubutungane bwarakoze mushana leonard eh, ndayizeye ikintu cyokorwa mu vyerekeye ivyo bibazo nkuramutima umushirantahe turi kumwe ashikirije ni nk'ibihe kugira ngo ah, abarundi bahungiye hanze cane cane muri ayo makambi y'impunzi nabo bashobore gutahuka ego nk'uko twama tubivuga leta ni ikintu gikomeye cyane leta nijejwe ubuzima bw'abanyagihugu leta ni leta rero rero by'ukuri yokwibaza yuko iyo leta nshasha izo bigiyeho eh, yoza irafata ibibazo ikazi ikorera abanyagihugu hariho ubu yatowe niwe nigeze kumva interview ariko aravuga ati ngiye gukorera abanyagihugu ngiye kuba umukozi w'abanyagihugu ese iryo jambo yorivuga akongera akarigendera by'ukuri akumva yuko atari hajya kugira agorore kositime atari hajya kugira amere neza hama ahagarare ku banyagihugu mugabo akumva by'ukuri ko atajya gukorera abanyagihugu leta niyo ya mbere ifite kugira ishobore kugarukana umutekano w'abanyagihugu leta nihari nihari rero by'ukuri iyo leta yojaho hama ikaraba ukungene ishobora ku- ku- gushiraho droiture mu gihugu igashiraho oh, ubutungane by'ukuri bukitwa ubutungane ntibwibitore ubucamanza by'ukuri kugira ngo umunyagihugu wese yumve yuko mu mutima wiwe ari amahoro yumve yuko az- a- a- a- a- yagukiwe mu kuba ati ndatashe mu burundi aho adatashe arabwita imyori canke aho bamubaza ngo wahora he canke aho bamubaza ngo nibiki nibiki canke biki akumva yuko by'ukuri umunyagihugu ataha hama ah, abanyagihugu nabo bahunze by'ukuri boraba hariho abanyagihugu usanga basobanura neza ukazumva ngo jewe nzotama k'ubutungane ngo bugiye ku murongo by'ukuri ndumva umenga ni ikintu kiba kigoye kumva umutunga umunyagihugu avuga ati jewe nsaba leta ubutungane buje buba ubutungane bukorera buba ari ubutungane niho nzotaha by'ukuri ibintu bigoye ni ibintu bigoye umwese nari navuze ati kwiyoraba mu karere aho aba ahagaze aho aba aherereye akaraba icyamuhungishije akaraba kuko ugerageje kuraba hariho navuze ko yuko impunzi hariho impunzi za politiki n'izindi mpunzi nyine ivuga ati igenda ahunze nyine kubera ngo n'ahantu mperereye hatameze neza izo mpunzi rero ziratandukanye n'ibyo zisaba ziratandukanye kuko impunzi za politiki murabona ko hariho bamwe bamwe bahungutse ubwo murabona yuko hariho abandi basigaye hanze y'igihugu ubwo bajya basigaye hanze y'igihugu si ukuvuga yuko guhunguka kuri batabishaka ubwo ni ukuri babonye yuko umutekano wabo utubahirijwe rero bitandukanye n'impunzi navuga yuko umunyapolitike yahunze umunyapolitike yahunze nk'ibya politike agahunga nk'ibya politike agahunga kubera ari kumenya ariko imitahe leta yasohoye imitahe atandukanye n'impunzi iri mahama atandukanye n'impunzi iri hanze kuko hari impunzi navuga yuko by'ukuri bagiye barahunga nk'uko nyine yabivuze yikumbonera kure zagiye ziratanga amameshaje atari meza abanyarwanda bagatuma bagira ubwoba hama rero iyo leta niyo ihari kugira ishobore kuhodresa ubuntu baruka ko babyifatamo neza abarongoye imigambi kugaruka bose bakabahereza disipline kugira bashobore gukorana n'abandi mu mahoro turagushimiye mu nshingantahe turi kumwe wo mu ikampi yanduta mu gihugu cya tanzania ndagushimiye cyane rwose nawe mushingantahe lionel ndayizeye ndabashimiye ku byiyumviro byiza mwashikirije kuri radiyo ijwi ry'amerika murakoze cyane benshi muradutumye bitaba nshuti banywanye mbashimiye ko mwadukurikiye muri aya makuru mukomeze mugubwe neza na radiyo yanyu ijwi ry'amerika murakarama